radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye u rwanda rwakiriye umwimukira wa mbere waturutse mu bwongereza ku bushake bwe yahageze yakiriwe neza igisigaye ngubwo ni uko avuga ikimugenza avuga icyo asaba kigasuzumwa n'ubundi inzego zo kubisuzuma zirahari alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda victoire ingabire umuhoza aravuga ko amaze imyaka itanu asaba uruhushya rwo kujya gusura umugabo we urwaye ntaruhabwe byageze aho uyu munsi nandikira minisitiri w'ubutabera ahubwo nandikira perezida wa repubulika mutakambira mugeze rwose umufasha wanjye ararwaye naka uruhushya nkajya kumusura ariko amabaruwa yose nanditse ukora neza ntabarwa n'imigezi isubizwa kuri bari bakubwire bati turabyanze ku mpamvu iyi n'iyi kuko nta gisubizo kimwe nigeze mbona victoire ingabire umuhoza wanatanze ikirego mu rukiko rw'umuryango w'uburasirazuba bw'afurika asaba gusubizwa uburenganzira bwe mu burundi abakoresha internet baravuga ko idafite umuvuduko uhagije ku buryo itabafasha kurangiza imirimo yabo inkuru yihariye y'ijwi ry'amerika mu mujyi wa bujumbura ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma ubwongereza bwohereje mu rwanda umuntu wa mbere waje muri icyo gihugu asaba ubuhungiro nk'uko byemezwa n'ibinyamakuru byandikirwa muri icyo gihugu The Sun na Financial Times mu cyumweru gishize nibwo leta y'ubwongereza yemeje itegeko ritavugwagaho rumwe ryemerera icyo gihugu kohereza mu rwanda bimukira baza mu buryo butemewe n'amategeko uwo mugabo wavuye mu bwongereza ku wa mbere yemeye ku bushake bwe kujya mu rwanda nyuma y'uko ubwongereza bumwimye ubuhungiro nk'uko byemezwa n'itangazamakuru ryo mu bwongereza n'ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp ikinyamakuru le monde nacyo cyandikirwa mu bufaransa cyatangaje ko uyu muntu ukomoka muri kimwe mu bihugu bya afurika yuriye indege y'ubucuruzi iva mu bwongereza yerekeza mu rwanda Le Monde ivuga ko mu rwego rwo kuba yaremeye ku bushake kujya mu Rwanda azahabwa amadolari y'Amerika ibihumbi bitatu na magana arindwi ni ukuvuga akabakaba miliyoni enye uyavunje mu manyarwanda gusa aya makuru ntaremezwa n'inzego z'ubutegetsi zo mu Bwongereza Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yatangaje ko indege za mbere zitwaye mu Rwanda basaba guhungira mu Bwongereza zizatangira guhaguruka mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwanze ubusabe bwa nikaragwa yashakaga ko ubudage buhagarika imfashanyo ya gisirikare bugenera igihugu cya israel abacamanza banzuye ko ibyangombwa bisabwa kugira ngo urukiko rutange iryo tegeko bituzuye perezida w'urukiko kuwa kabiri yafunguye iburanisha rigamije gusuzuma niba kuba ubudage bw'israel imfashanyo ya gisirikare mu ntambara rwana mu ntara ya gaza byatuma bufatwa nk'umufatanyacyaha muri jenoside nikaragwa yari yashinje ubudage kwica amasezerano y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani arebana no gukumira no kurwanya jenoside ku isi ivuga ko bwohereza intwaro muri isirayeli urukiko rwamaze iminsi ibiri rusuzuma icyo kibazo ambasaderi wa nikaragwa mu buholandi carlos jose awelo gomez yabwiye urukiko ko ubudage bwananiwe kubahiriza uruhare rwabwo mu gukumira jenoside no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu ubudage buzwiho gushyigikira israel kuva kera bwo bwavuze ko kuva tariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ari nk'aho nta ntwaro bwari bwohereza muri israel israel ntabwo iri muri uru rubanza ariko ihakana ibivugwa ko ikora jenoside ikemeza ko yirwanaho nyuma y'igitero cyayiguye gitumo kigabwe n'abarwanyi ba hamas umwaka ushize muri leta zunze ubumwe za amerika minisiteri y'ubutabera ejo kuwa kabiri yateye intambwe yo koroshya imikoreshereze y'urumogi mu gihugu ntifatwe nk'icyaha gikomeye nk'uko bitangazwa n'isoko ibikurikiranira hafi biramutse byemejwe nk'uko biteganijwe bwaba ari ubwa mbere ubutegetsi bwa amerika bukoze ivugurura rikomeye ku mikoreshereze y'urumogi mu myaka mirongo ine ishize ayo makuru akimenyekana imigabane y'ibigo bicuruza urumogi yahise izamuka kugera kuri makumyabiri ku ijana minisiteri y'ubutabera ariyo ishinzwe kugena amabwiriza yerekeye imikoreshereze y'imiti yavuze ko urumogi rwashyirwa mu cyiciro cya gatatu cy'imiti ifatwa nk'iri ku rugero rwo hasi haba ku bayikoresha ku mpamvu zijyanye n'ibitekerezo cyangwa iz'umubiri bivuze ko urumogi rwaba rukuwe mu cyiciro cya mbere cy'imiti ifatwa nk'iri ku rugero rwo hejuru mu guhindura abayikoresha imbata zayo umushinga w'ubusabe uroherezwa muri perezidansi ya amerika mu biro bishinzwe igenamigambi kugira ngo wigweho hafatwe icyemezo mbere y'uko hasohoka amabwiriza kuri iyo ngingo nk'uko byemezwa n'isoko yatanze aya makuru ikigo Associated Press ubushinwa buravuga ko imitwe y'abarwanyi batumvikana ba Hamas na Fatah muri Palestina berekanye ubushake bwa politiki bwo kwiyunga mu biganiro byabereye Beijing ejo kuwa kabiri umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa Lin Jian yatangaje ko abahagarariye iyi mitwe batumiwe n'ubushinwa kugira ngo baganire ku bibazo binyuranye kandi ibiganiro kugeza ubu bigenda neza inama ihuza iyi mitwe yombi yahamagajwe n'ubushinwa nyuma y'amezi hafi atandatu israel itangaje intambara ku mutwe wa hamas mu ntara ya gaza ubuyobozi bw'umutwe wa fata mu ntara ya cisjordania buhangayikishijwe n'uko ingabo za israel zikomeje kwiyongera muri ako gace kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi umutwe w'abarwanyi ba hamas wirukanye abarwanyi ba fata mu ntara ya gaza nyuma y'intambara hagati y'iyo mitwe yombi
urakoze Geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotu eve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo kama no ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuntu wa mbere wangiwe ubuhungiro mu bwongereza ageze mu rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru avuga ko yavuye mu bwongereza ku bushake bwe leta y'u rwanda ifitanye n'ubwongereza amasezerano yo kwakira bimukira bangiwe ubuhungiro ndi kumwe n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ale mukurarinda ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane uwo mwimukira uwa mbere wageze mu rwanda mwamwakiriye mute nagira ngo wenda bibanze bisobanuke yuko waje ntaho bihuriye n'amasezerano u rwanda rwagiranye n'ubwongereza kuko ayo masezerano yo azaba areba abantu bageze ku butaka bw'ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagahita boherezwa mu rwanda noneho hagatangira kwigwa amadosiye yabo kugira ngo tumenye niba bazaba bimukira niba bazaba impunzi niba bazasaba gutura mu rwanda cyangwa se niba bashobora no gusaba gusubira iwabo uyu nguyu we ni umuntu wari mu bwo wageze mu bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko afite viza runaka ikaza kumushirana wenda agasaba ko bayongera ntibayongere akaba yahindura agasaba ubuhungiro nabyo bigasuzumwa kugera ku ndundo bakabimwangira icyo gihe nta kindi gisubiza abasigaranye uretse kuba yasubizwa iwabo ni muri ubwo buryo rero bamusabye gusubira iwabo aravuga ati ngewe ndetamo kujya mu rwanda urumva nabwo ntabwo ashobora kuza mu rwanda atunguranye bagomba kohereza dosiye igasuzumwa ubuyobozi bw'u rwanda bwasanga yakwakirwa noneho akazasaba akazavuga impamvu aje mu rwanda bigasuzumwa akaba yahaguma cyangwa se nabwo bamwangiye akaba yajya ahandi ni muri urwo rwego yaje rero yahageze yakiriwe neza igisigaye ubwo ngubwo ni uko avuga ikimugenza avuga icyo asaba kigasuzumwa n'ubundi inzego zo kubisuzuma zirahari akomoka mu kihe gihugu ubundi twabivuga kubera yuko kuvuga igihugu akomokamo amazina ye imyaka ye ibyo yize n'ibiki ni ibintu bireba ubuzima bwe bwite kuko ni umuntu waje ku giti cye igihe cyose we azumva yiteguye kuba yabivuga azabitangariza itangazamakuru nabwo kandi ntawe uzabimuhatira ni ku bushake bwe kandi ntekereza ko niba ntacyo yishisha niba yakiriwe neza niba abonye ntacyo habaye afite impamvu yahisemo ndumva igihe nikigera azabitangaza muravuga ko yakiriwe neza acumbikiwe ahari hateganijwe gucumbikirwa abantu baturutse mu bwongereza baza mu rwanda cyangwa se acumbikiwe ahandi he ha wenyine naho ntabwo nahavuga rwose urabyumva nk'uko kuko hari ikintu uyu munsi navuga tubamo muri kino kinyejana ejo nimvuga acumbikiwe urasanga itangazamakuru ryahageze kugira ngo ribashe kumubaza itandukanyirizo impamvu n'ibiki byose ubu ngubu turagerageza rwose kurinda ikirebana n'ubuzima bwe bwite namara gushyigikika eh, abonye ari ngombwa ko yabitangaza azabitangaza kuko ndumva nta banga ririmo umuntu waje ku giti cye mu by'ukuri nta n'icyo yagombye guhisha ariko ntabwo ari twe twamwakiriye cyangwa se guverinoma y'u rwanda yajya gutangaza amakuru amureba ku giti cye dusubire gato twihuta kuri ayo masezerano u rwanda rufitanye eh, n'ubwongereza yo kohereza abimukira wagira guti uyu nguyu we ntabwo ari muri ayo masezerano mbese umuntu wese uhungiye mu bwongereza bashatse kumwirukana agahitamo kuza mu rwanda u rwanda rwiteguye kwakira abo bimukira bose basabye kuza mu rwanda kubera ko bangiwe kwakirwa mu bwongereza Ariko reka tu- tu- twongere tubitandukanye neza umuntu wa- wageze mu bwongereza akagera ku butaka bwongereza agasaba viza runaka eh, bakayimwima akajurira bakayimwima cyangwa se agasaba ubuhungiro akajurira bakabumwima mwene uwo nguwo nk'uko nabivuze mu kanya aba agomba gusubira mu gihugu cye ariko afite amahitamo niba yahisemo kuza mu rwanda eh, n'u rwanda ntabwo rupfa kwakira rudasuzumye ushaka kuhaza iyo rubisuzumye rugasanga yakwakirwa ruzamwakira bitandukanye rero n'abariya barebwa n'aya masezerano bo bazagera ku butaka bw'ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagahita boherezwa mu rwanda akaba ariho eh, amadosiye yabo asuzumirwa Bi- ni ibintu bibiri bitandukanye uwahageze dosiye igasuzumwa ikangwa ubwo ni ndavuga mu bwongereza ashobora guhitamo kuza mu rwanda cyangwa agasubira iwabo nawe wageze hariya mu buryo bunyuranyije n'amategeko arebwa n'aya masezerano we azajya ahita azanwa mu rwanda noneho dosiye ye yigirwe hano none se ari nk'umunyarwanda uhungiye mu bwongereza yahagera uh, ubusabe bwe ntibwakirwe bikaba ngombwa uh, yuko asubirwa asubi- bikaba ngombwa yuko asubizwa mu rwanda kubera ko aba yarinjiye mu buryo butemewe n'amategeko uwo nguwo agaruye mu rwanda mumushyirahe umunyarwanda wasaba ubuhungiro nk'uko eh, wari ubibajije mu kibazo cyawe eh, ubuhungiro bwe dosiye ye ikangwa ni ukuvuga ngo yasabye mu nzego zose bigeze ku ndunduro nta handi ashobora eh, kongera gusaba ni nk'uko twaganiraga kuri uwo wagejejwe hano mu rwanda ubundi igisigaye ni iki ni uko bamusubiza mu gihugu cye ariko ni dosiye zikunda kugorana kuko hari n'igihe eh, ibihugu bya nyirabantu byanga no gusubiza ibyo bihugu by'i burayi ukambwira ati tugiye kubazana n'umuntu wabo bakicicikira ugasanga abantu baheze mu gihirahiro kubera abana n'u rwanda muzi neza ko sitati y'ubuhunzi yanavuyeho u rwanda rwavanyeho ubuhunzi umuntu wese rero washaka gutaha mu rwanda wakoherezwa mu rwanda nta kindi kintu eh, cy'icyaha akurikiranyweho cyangwa yishisha amarembo arafunguye yaza agasubira mu munya- mu muryango nyarwanda nta kibazo kiri kubavuga ati ngewe nasize mpakoze ibi n'ibi n'ibi ndatinya kubikurikiranwaho ahageze ubwo yabikurikiranwaho ariko umunyarwanda wese wazanwa mu rwanda yaba azanywe ku ngufu yaba yizanye amarembo arafunguye nta mwana w'u rwanda ukwiye kuguma hanze ashaka gutaha niba nta kindi kintu amategeko amukurikiranyeho ko nta munyarwanda waguma hanze n'uwo bazana twamwakira Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akakanya uhaye ijwi ry'Amerika murakoze namwe cyane
umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda victoire ingabire umuhoza yareze leta y'u rwanda mu rukiko rw'umuryango wa afurika y'uburengerazuba icyo kirego gishingiye ku kwangirwa gusubizwa uburenganzira bwe mu kwezi gushize kwa gatatu urukiko rukuru rwa kigali rwanzuye kutakira ikirego cye kihanagura busembwa ibyari kumuha uburenganzira bwo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka avugana na mugenzi wacu temesitocle mutijima victoire ingabire umuhoza yavuze kandi ko atahawe uburenganzira bwo kujya gusura umugabo we urwariye mu buhorandi ni ikirego twatanze kuko mu bintu byo guharanira harimo no kubaga igihugu kigendera ku mategeko birababaje ko mu gihugu cyacu dufite amategeko dufite itegeko nshinga dufite n'andi mategeko ashamiye ku gihugu itegeko nshinga ariko ugasanga amategeko atubahirizwa mu gihugu cyacu ubwo rero bimwe mu myitozo yo kugira ngo abayobozi bacu bige gukoresha amategeko uko ari tuyubahe uko amategeko ari ubwo rero ikirego natanze nda mu minsi yashize mu twari natanze ikirego mu- mu rukiko rukuru rwa hano i kigali nsaba gukorerwaho ubusembwa ubusembwa kubukorerwaho byari gutuma nshobora kuzagira uruhare mu matora dufite uyu mwaka ndetse byari no ku- gutuma nshobora kujya gusura umuryango wanjye cyane umugabo wanjye urwaye bagenda akazi kenshi uruhushya rwo kujya ku- kumusura ntibanyemerera kandi itegeko nshinga ingingo cumi n'umunani ivuga ibyerekeranye n'uburyo umuryango ugomba kubahirizwa gusigasirwa ingingo makumyabiri na gatandatu ikavuga uburyo umuntu afite uburenganzira bwo gusohoka n'ubwo ibyo kudasohoka byari mu- muri zimwe mu byo nagomba kurikiza ngo perezida wa repubulika yaba- yampaga imbabazi ariko harimo n'ingingo ivuga iti ushatse gusohoka mu gihugu ukwatse uburenganzira kuri minisitiri w'ubutabera akaba yabiguha rero narabigerageje ni ukuvuga ko nagerageje gukurikiza amategeko yose ahari n'ibyakoze niyo mpamvu turi gukomeza gushaka uburyo inzira zose z'amategeko zishobora kumbohora no ku burenganzira ndimo nimwa kandi uburenganzira bwabwa n'itegeko kugira ngo ushobore kububona mwaba mwarahawe itariki mushobora kuzaburaniraho oya nk'uko twagize umubaze twongera tugitanze uyu munsi ariko dusaba urukiko ko banyegereza kuduha byihuse igisubizo Ah, murabona hari uburyo mu rukiko n'igihe bashobora ushobora gusaba ukavuga uti kubera impamvu zihutirwa nk'ubu dufite amatora mu kwezi kwa karindwi abantu bazarangiza kwiyandikisha ba- cyangwa batanga abakandida mu mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo twasabye ngo niba bishoboka urukiko rubyihutishe kugira ngo ubwo burenganzira mbe nabuhabwa mbe nashobora kujya muri aya matora kugira igihe gihagije cyo kuba nanjye nakwiyandikisha nk'umukandida ariko nuko umugabo wanjye arwaye muri iki gihe atameze neza cyane nkifuza nawe kunyaruka nkajya kumusura akareba uko ameze mwavuze yuko mwagerageje gusaba uburenganzira bwo gusohoka igihugu ngo musure umuryango mwabikoze kangahe muheruka kubikora ryari madame victoire yego muri bibiri na cumi n'icyenda nabikoze n'inshuro ebyiri mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa cumi na kumwe muri bibiri na makumyabiri nabwo nzongera ndabikora bibiri makumyabiri na kabiri nzongera ndabikora ndetse n'umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu byageze aho noneho sinandikira minisitiri w'ubutabera ahubwo nandikira perezida wa repubulika mutakambira mugeze rwose umufasha wanjye ararwaye ntabwo uruhushya nkajya kumusura ariko amabaruwa yose nanditse uko aranenda ntabarwa n'imigezi isubizwa ngo niba bakubwire bati turabyandika ku mpamvu iyi n'iyi dore ko nta gisubizo kimwe nigeze mbona ikirego mutanze gikurikiye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwa hano mu rwanda ku busabe bw'ihanagurabusembwa mwari mwatanze mwashyikirije urukiko ni icyizere kimufite kuri ubu busabe mutanze y'uko hashobora gufatwa icyemezo cyaba kijyanye n'ibyifuzo byanyu nkurikije uko amategeko nuko nabiganira n'abajyanama banjye mu by'amategeko icyemezo cya hano ntabwo cyari gikurije amategeko kuko umucamanza wa hano yarebye gusa aravuga ati kuba hari iteka rya perezida wa repubulika ntabwo ushobora kureba itegeko eh, mpanabyaha rigenganye n'uburyo ushobora guhabwa ukorerwaho gusenga nyamara wajya mu itegeko nshinga ugasanga gukorerwaho ubusembwa ni umuntu wese wa- wahawe imbabazi na perezida wa, wa repubulika nawe afite uburenganzira bwo kuba yakorerwa ubusembwa iyo imyaka itanu ishize ntawigeze akuraho ubwo uko gufungurwa by'agateganyo ntawigeze abikuraho noneho ikintu kibabaje ni uko iyo urebye iteka rya perezida wa repubulika ubwaryo rishingira ku itegeko nshinga rikanashingira no ku itegeko ri- rijyanye n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha kumva rero umucamanza avuga ngo iteka rya perezida wa repubulika akaba ryashyira imbere ry'iri tegeko kandi perezida ubwe ajya kumva imbabazi yaragendeye ku itegeko nshinga no ku itegeko rijyana n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha ntabwo ibyo bigaragara nuko uko kutavuga itegeko neza uko bikwiriye kutavugisha itegeko uko ri- icyo risobanura nicyo gituma njye nizera ko hariya muri ruriya rukiko kuko ibyo umucamanza wo mu rwanda yakoze byishe ingingo ya gatandatu ya karindwi byo mu masezerano ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigomba kubahiriza ndetse no kubahiriza amategeko none mukaba mufite icyizere y'uko umwanzuro wafatwa n'urukiko mu gihe wavuguruza ibyafashwe cyangwa ibyanzuwe n'urukiko rwo mu rwanda ko hari icyo byatanga u rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba ruri muri uwo muryango kereka nibemera kuva mu rukiko nk'uko bavuye mu gihe twajyaga kuburana mu rukiko nyafurika runeho uburenganzira bwa muntu icyo gihe u- u- ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwageze aho buvamo n'ubu rero niba bazava muri urwo rukiko kubera ko nagiye kubarebamo batinya gutsindwa ntabwo mbizi ibyo nibyo twahategereza ariko icyo nizera ni uko kuri urwo rubanza rwo nizera gutsinda byanze bikunze kuko amategeko azaba azubahirizwa hagerageza ko urukiko rwigenga rudafite impungenge cyangwa igitsure cya politiki yo mu rwanda kaba nizera ko buzigenga igisubizo kikaba cyiza ikizasigara ni ukureba niba ubuyobozi bw'igihugu ki- cyacu buzakomeza kugenda butubahiriza ibyemezo biva mu nzego z'imiryango burimo madame ingabire victoire muhoza umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mukaba n'umukuru w'ishyaka darufa umurinzi ritaremererwa gukorera mu rwanda turabashimiye kuri uyu mwanya muhaye ijwi rya amerika ego namwe murakoze
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abakoresha interineti baravuga ko idafite umuvuduko uhagije ku buryo itabafasha kurangiza imirimo yabo barasaba leta gushakira umuti icyo kibazo inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye ku butaka bw'uburundi haharurwa amashirahamwe atatu yo gutumatumanako abiri y'abigenga ariyo limitere na ekonete rewo hamwe na rimwe rya leta rizwi ku izina rya onatere mu bikorwa byo kwimenyekanisha ayo mashirahamwe akora haba mu mabarabara ibyitwa road show mu maradiyo mu binyamakuru byandika no mu mbonesha kure ayo mashirahamwe atanga ibipimo bizwi nka mega ku bakoresha telefone ngendanwa bama bashikiriza ko batanga ubushobozi bwa interinete buri ku rugero rwo hejuru 4G ariko bamwe mu banywanyi b'ayo mashirahamwe bikorera utwabo bavuga ko ubwo bushobozi atari bwo bafatiye ku kuntu bagura izo mega zikabapfa kubusa kenshi washyiramo batubwira ngo tugure kate simu rya katirigi tugashyiramo amamega y'ibihumbi cumi na bitatu ugaca usanga haheze iminsi ibiri bagashaka guha mesaje ngo mwahejeje ngo umutekero wanyu wa interinete ego baravuga ko twagiye muri generasiyo ya kane mbwa iyo generasiyo ya kane tuyibona nk'umuyaga kuko ntacyo imaze urashobora kugura amamega ayo mamega yawe y'ibihumbi icumi ubuho baradugije n'ibihumbi cumi na bitatu ugasanga araheze n'icyo yaguye utaragikora reka n'abamenyesha amakuru na cyane cyane abakorera mu gihugu hagati bavuga ko bitaborohera kurungika amakuru ku rubuga ngurukanabumenyi cyane mu maradiyo akorera mu gisagara ca bujumbura omen duwayo ni umwe muri abo bamenyesha amakuru bakorera ku butaka bw'u Burundi cyo mbere nibaza yuko twaba dukoresha internet iva nko mu bihugu bibanye ngaha duhana imbibi kuko nimba igihugu cyo gifise internet yacyo ikoresha twebwe tukaba dufise amashirahamwe ajejwe kutuzanira iyo internet kubera ko no munsi biza gute kugeraho umuntu yumvira no kurungika ubutumwa bugufi busanzwe bugizwe n'amajambo abiri ariko ugasanga nk'iminota itanu iraheze n'akantu wagomba kumenyesha umuntu kihuta bikanga ko kamushikira kubera ko internet iri ku rugero rwo hasi cyane muri make internet muri kino gihe mu burundi cyo kimwe n'ahandi ku isi nibwo buryo bwari buhari buhari bwari bwaje kugira ngo bushobore gufasha abantu benshi mu mwanya muto igihugu kandi gice gitera imbere mu gihe umuhora mukuru wa interineti ugezweho uca ku butaka bw'u Burundi bamwe mu bashinga amateka bavuga ko badatahura ingene ubushobozi bwa interineti buri ku rugero ruto umushinga amateka agatogwasa n'umwe muri abo basaba ko leta yorabaho ibintu bipfira ukuri birateye isoni BBS irahari yitwa ngo yaje guhindura ibintu ku bintu bigende neza burya urinze ubura konegisiyo ngaha i Bujumbura ahandi hoho byaba byifashe gute icyo kintu ni ukuri murabe amafaranga ajya muri icyo kigo murabe ko akora ibyo abwirizwa gukora nimba ari abahinga batabishoboye murondera ababizi babishoboye sino ukagura amamega yawe agaheruka atanakimara bigufashije bamwe mu barundi bakoresha interinete mu mibereho ya minsi yose nabo nyine basaba leta gutorera umuti ico kibazo c'ubwo bushobozi buke bwa interinete budafashe kugira ngo bashikire iterambere abategetsi bama bariko baravuga ari mu nama nshingamateka mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gusigura ibijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi ni banki y'isi yose ku bijanye no gutuma tumanako umushikiranganji ajeje ico gisata yatanze ihumure Kadinda Cayisaba yamenyesheje ko imfashanyo y'ibanki y'isi yose ije gutorera umuti ico gisata co gutuma tumanako nico waje gukora uyu mugambi uyu mugambi niwamara gushikana mu buhinga bwa none zijanye no kugira ngo interineti izoshikeyo muri ico gihe hazoca haba no kugabanya ibiciro kuri ayo mamega amamega umuntu arashobora kuyagura agahera ataca umuntu yakojeje kubera konegisiyo iri rante ariko ico gihe twari tuviza muri iyi poroje y'uko konegisiyo izoba iri ku murindi munini abandi nabo ariko nta cizere bafitiye ibivugwa n'umushikiranganji ndacayisaba ishirahamwe ARCT rikwirikiranira hafi ibyo guhanahana amakuru mu cegeranyo ryashize ahabona mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane byaramenyesheje ko abarundi bakoresha urubuga ngurukanabumenyi bari ku rugero rwa mirongo ibiri na kabiri ku ijana urakoze Thierry Venda yishimiye itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga w'abakozi n'umurimo inkomoko yawo ifite imizi muri leta zunze ubumwe za amerika tuma kamirindi ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo inani na gatandatu amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzego zose yo muri leta zunze ubumwe za amerika yatangije imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu cyose yasabaga ko amasaha y'akazi agabanuka icyo gihe abakozi bakoraga kuva ku masaha icumi kugera kuri cumi n'abiri ku munsi bo bashakaga ko aba umunani hose hose uko bari ibihumbi n'ibihumbi bagendaga basakabaka bati 8 hour ni ukuvuga amasaha umunani biba intero n'inyikirizo nako biba nk'indirimbo yubahiriza igihugu uretse ibyo basabaga no guhembwa imishahara myiza ituma umukozi n'umuryango we babaho ku buryo bubahesha agaciro no kugira aho bakorera habahumuriza habaho ituze amahoro n'umutekano kugeza icyo gihe byari byarananiranye abakoresha ntibashakaga gutakaza ingufu zabo zo kwifatira abakozi kubagenga kubagenzura no kubakoresha icyo bashaka n'uko bashaka mu nyungu zabo gusa abahanga mu by'imibereho y'abantu bemeza ko mu by'ukuri bitari imyigaragambyo gusa ahubwo byari nk'urugamba revolisiyo yo kwigobotora igitugu cy'abakoresha muri rusange abakozi bakoze imyigaragambyo mu gihugu cyose babarirwaga hagati y'ibihumbi magana atatu n'ibihumbi magana atanu icyo gihe bari benshi cyane byagize umwihariko mu mujyi wa chicago muri leta ya illinois iri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu imyigaragambyo yaho yarimo abakozi bari hagati y'ibihumbi mirongo itatu n'ibihumbi mirongo itanu mu minsi ine iyo myigaragambyo yabaye mu ituze ku itariki ya kane y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo inani na gatandatu bari bateraniye ku rubuga runini mu gice cy'ubucuruzi bita hey market square umuntu utazwi yabanyuze muri humye ajugunya igisasu mu bapolisi barimo bagerageza gukumira imyigaragambyo cyaraturitse cyica umupolisi umwe gikomeretsa n'abandi muri bo abapolisi nabo bahise barasa mu bakozi byose byahitanye abapolisi barindwi n'abasivili bane abandi benshi barakomeretse abantu umunani baketsweho icyo gitero baje gutabwa muri yombi ubucamanza bwakatiye umwe gufungwa imyaka cumi n'itanu abandi barindwi bahawe igihano cyo kwicwa nyuma yaho guverineri wategekaga leta ya illinois icyo gihe yahinduriye babiri igihano akigira icyo gufungwa burundu bane banyonzwe ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani na mirongo inani na karindwi naho undi umwe yiyahuriye muri gereza mbere y'uko yicwa aho igitero cyabereye i chicago ubu hari urwibutso rwitwa hey market matters monument ni nko kuvuga urwibutso rw'abahowe guharanira uburenganzira bw'abakozi rwa hey market ijwi rya amerika ishyano rya hey market square ntiryaciye intege abakozi ahubwo ryabahaye izindi ngufu guharanira amasaha umunani biriyongera kurushaho maze itariki ya mbere y'ukwa gatanu iba intangiriro y'imyigaragambyo ya buri mwaka mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana umunani na mirongo inani n'icyenda intumwa z'amashyaka ya gisosiyalisita n'abakozi bo mu bihugu makumyabiri byo mu burayi bateraniye muri kongere yabo ya kabiri i Paris mu bufaransa bashakaga gushinga urunana mpuzamahanga rwo guhuza ibikorwa byabo mu rwego rwo guharanira inyungu z'abakozi bato bato uwari perezida w'urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi yo muri leta zunze ubumwe za amerika american federation of labor afl mu magambo ahinnye yaboherereje ibaruwa abasaba ko bafatanya mu bikorwa byo guharanira amasaha umunani y'akazi ku munsi hose kongere yabyakiriye neza itora umwanzuro usaba kunamira no kutazibagirwa na rimwe abapfiriye ku rubuga rwa hey market i chicago washyizeho kandi icyo kongere yise imyigaragambyo mpuzamahanga y'igitangaza ku munsi umwe hose kugira ngo abakozi basabire rimwe ku isi hose amasaha umunani bahisemo itariki ya mbere y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo cyenda nk'intangiriro bawita umunsi mpuzamahanga w'abakozi international workers day byagejeje kandi abakozi ku nsinzi amasaha umunani y'umunsi w'akazi yaje kwemerwa aba ihame ku isi yose nubwo byafashe imyaka urakoze toma kamirindi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi mbifurije nanjye umunsi mwiza w'abakozi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi kora ndebe irutavuga numve umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana